iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera ku yo hirya no hino ku isi tugezwaho na aloise bigirimana
mwaramutse jeffrey turayahera ku mugabane wa afurika muri burkina faso umusirikare yakuwe ku butegetsi na kudeta muri burkina faso ku munsi wa gatanu yaraye yemeye gukinjura ata amaraso arinze guseswa iyi kudeta yari yateye icuka kibi mu basirikare kandi n'amakungu arabandanya yiyamiriza abakuru b'amadini n'abakuru b'imitumba muri burkina faso bavuze ko liyetena colonel paul henri sandaogo damiba ubwiwe yashikirije ko atanze imihoho damiba yavuze ko abikoze kugira akinge ntihabe gutana mu mitwe kwari gutuma hapfa abantu kandi hakabone- ha- hakononekara n'ibintu bongeye kuko ari bo bumvikani- bumvikanishije umusirikare yakuwe ku butegetsi hamwe na mushasha yabufashe ari we ibrahim traore amakuru ava mu badiporomate bo muri ako karere avuga ko damiba yagiye ku butegetsi kuva mu kwezi kwa mbere aho yahungiye i Lome ku murwa mukuru wa togo ejo ku munsi w'imana abo bakuru b'amadini bavuze ko yemeye kuva ku butegetsi mu mahoro abanje gusaba ibintu indwi birimwo gukingirwa umutekano wiwe n'uwa- n'uw'abari kumwe bafatanije uburongozi yaremewe kandi ko bashasha bafashe ubutegetsi bubahiriza ibyo yemereye akarere ko ah, ubutegetsi bubwirizwa kuzosubizwa abasivile mu myaka ibiri abasirikare bashasha bafashe ubutegetsi muri burkina faso bavuze ko babikoze kubera damiba yananiwe no guhagarika ibitero by'abajihadiste muri ico gihugu
washington ijwi rya amerika hanze y'umugabane wa afurika hano muri leta z'ubumwe za amerika igitigiri c'abishwe n'imiyaga ivanze n'imvura nyinshi yataziriwe iyane kimaze gushika ku bantu mirongo itanu n'umwe kuva gushika ejo ku munsi w'imana abakozi bo mu gisata co gutabara barabandanya barondera inzu ku nzu mu bice byabangamiwe cane muri leta ya florida iri mu mpanuka bushira uburengero bwa amerika abantu barenga ibihumbi amajana umunani nta muyaga nkuba bafise muri iyo leta ya florida iyo miyaga ivanze n'imvura yatanguye ku munsi wa gatatu mu mareta ari ku nkengera z'ibahari yo mu mpanuko bushira uburengero bwa amerika perezida joe biden ategekanya kugendera izinga rya puerto rico ejo ku munsi- kuri uyu munsi wa mbere kwirabira ivyononyweyo n'ibihuhusi vyataziriwe fiona vyahaciye mu kwezi guheze ku munsi wa gatatu ategekanya kuzoca agendera leta ya florida abasirikare ba amerika bakizura umutekano mu mazi bavuze ko abimukira cumi na batandatu baburiwe irengero igihe ubwato barimwo bwibira mu mazi babiri batogwa barapfuye abandi icenda batabagwa batabarirwa muri florida muri irani amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko abantu bashika kuri mirongo icenda na babiri bamaze kwicwa mu myiyerekano yatewe n'iyicwa ry'umwigeme yitwa mahsa amini uwo yishwe inyuma yo guhagarikwa n'igipolisi camwagiriza kutubahiriza imico kama mu bijanye n'imyambaro perezida wa irani ibrahim raisi ejo ku munsi w'imana yavuze ko abansi ba irani bananiwe gushika ku mugambi wabo wo gushaka guhungabanya igihugu abaharanira agateka ka muntu muri irani basaba amakungu gufata intambwe zo guhagarika ubwicanyi bukorerwa abanyagihugu baja mu myiyerekano muri irani bavuga ko hariko harakorwa ivyaha ku kiremwamuntu irani yagiriza ko hari inguvu zo hanze ziriko zirakokeza iyo myiyerekano muri ico gihugu abatumwa abatumwa k'urutoki ni amerika hamwe n'inshuti zayo ku munsi wa gatanu ubushikiranganji bujejwe iby'iperereza muri irani bwavuze ko abanyamahanga icenda barimwo abava mu bufaransa mu budagi mu butaliyano mu buholande na polonye bahagaritswe iyi myi- migumuko n'ubwicanyi biriko biba mu gihe irani iriko irarondera ko amasezerano ya nikirere yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu na amerika n'ibihugu bicuditse yonagurwa kugira ikugwe ko ibihano yafatiwe n'amakungu
washington ijwi ry'amerika nayo muri hayiti ejo ku munsi w'imana abantu indwi baramaze gushyika ejo ku munsi w'imana abantu indwi baramaze kwicwa na korera ibi ni mu gihe imigwi y'abasuma bazingamitse igihugu byatumye igitoro gika- gikena mu gihugu ndetse n'amazi meza arabura iyi ndwara yarahiye yirahiye abantu ibihumbi cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi igihe byavugwa ko bandujwe n'umusirikare wo mu nteko za oni zibungabunga amahoro n'umutekano mu kwezi guheze imigwi y'abasuma yarazibiye ikivuko gikuru cy'igihugu biyamiriza iduzwa ry'ibiciro by'igitoro ibitaro bitari bike byarugaye kubw'ubukene bw'ibitoro byatsa imoteri zitanga umuyaga nkuba muri icyo gihugu cya hayiti mu gusozera tugaruke kuri Afri- ku mugabane wa afurika muri somalilande abadepite barakuye ku gihugu ca Soma- bakuye ku gihugu cya somaliya abadepite bo muri somalilande yikuye ku gihugu cya somaliya baratoreye kongera manda ya perezida musibihi abdi igi- ikiringo cy'imyaka ibiri imbere y'uko irangira mu kwezi kuza ibi byatangajwe na perezida wa sena ku munsi wa gatandatu mu kwezi guheze abashinzwe amatora batangaje ko babaye bayigije inyuma kugeza mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu kubera ibibazo by'umwanya mu- na mikoro make
urakoze aloyizi bigira imana kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu biyaga bigari ingingo z'ingenzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo inyeshyamba za adf zahitanye abantu cumi na batatu zitwara bunyago abandi bane kugeza ubu ngubu abaturage batatanye bari hirya no hino usanga nta nta mutekano guhari kuko n'ingabo ni nkeya cyane mu karere turimo ngo niko ibintu bihagaze kuri ubu bwana nshuti ntwari akuriye abo mu bwoko bw'abahutu bo muri kongo mu ntara ya ituri bibasiwe n'ubwo bwicanyi aho muri kongo kandi mu ntara ya kivu y'amajyepfo ibibazo by'umutekano bikomeje kudindiza iterambere mu rwanda ho umuryango urengera uburenganzira bw'abaguzi adekor uravuga ko ibura ry'ibiribwa ryugarije abatuye umujyi wa kigali n'imijyi yunganira umurwa mukuru aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato ntimujye kure amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu cumi na batatu bahitanywe n'inyeshyamba za adf zirwanya ubutegetsi bwa perezida yoweri museveni wa uganda zikaba zifite indiri aho muri kongo ibyo byabereye ahitwa banyaricabi mu majyepfo ya teritwari ya irumu mu ntara ya ituri iri mu burasirazuba bwa kongo nk'uko byemezwa n'abaturage babibonye navuganye na bwana nshuti ntwari ukuriye abo mu bwoko bw'abahutu bo muri kongo bibasiwe n'ubu bwicanyi mbanza kumubaza uko bwakozwe Ubu ikibazo uko cyabaye nimugoroba mu ijoro ryakeye mu masamo niho abarebere ba df binjiye mu karere ka camata muri grupema ya banzingi muri kolektivite ya banyari cadi muri teritwari ya irumu baza kwica abantu mm, cumi na batatu bo muri kominote hutu ndetse baza no kujana abandi b'iminyago abantu ba- bane baza no gutwika amazu mirongo itatu n'atandatu kugeza ubu ngubu abaturage batatanye bari hirya no hino usanga nta nta mutekano guhari kuko n'ingabo ni nkeya cyane mu karere turimo ngo niko ibintu bihagaze kuri ubu wari uvuze uti ni aba adf mwabwiwe n'iki ko ari aba adf hari imiryango imwe n'imwe yagiye ibacika niyo yagiye idusobanurira uburyo bavugaga ikiganda bavuga n'igiswahili gicanze wumva ari igiswahili cya zanzibar icyo nicyo kije kidutandukanyiriza abarebere bo muri aka karere iyo bavuga ikiganda cyane tu- duhita dutarura ko ari adf wari usoje uvuga uti ingabo ni nkeya cyane mu karere murimo ingabo za leta ya kongo ziri kure kungana iki ibyo bijya kuba zari hehe aho ngaho bateye ingabo zari ziri ku birometero bigera kuri bitanu zagiye kuhagera ibyo ngibyo ubwicanyi bwamaze kurangira zahageze abo bicanyi bamaze kugenda tuzi ko ingabo za uganda zaje aho ngaho muri kongo mu rwego rwo kugira ngo zihashye abarwanyi ba adf ndetse zigafatanya n'izaho muri kongo none bimeze bite ko abo ngabo bakomeza guhohotera abaturage ingabo za uganda zaje aho kubarwanya ziri he
ubwo kugeza ubu ngubu ingabo za uganda nazo muri aka karere zirimo ariko iyo zinjiye mu ishyamba zikaja guhiga abo ba adf abo ba adf bakoresha uburyarya bakanyura inyuma bakaza bagasigara bica abaturage kuko kugeza ubu ngubu abasirikari bagiye mu mashyamba bari guhiga abo ba adf ariko byagiye kudutangaza barebere babaca inyuma baza kwica abaturage none aho muri rero byifashe bite abantu baracyafite ubwoba cyane kuko ingabo ziracyari nkeya mu karere urumva izo zagiye mu mashyamba ziracyari mu mashyamba ntabwo zari zabirinduka hari uturere twinshi usanga nka- hari nk'akarere ka maribongo muri ah, muri sheferi ya bahema mitego ako karere ka maribongo kabereye aho wareba n'utwo turere tw'icamata twatewe na n'iyi saha abaturage babereye aho nta musirikare urimo ubwo ugasanga bafite ubwoba bose bari guhunga berekeza mu masantere gari aho hafi ibyo bigatuma nta mutekano guhari muri make ku buryo ki abaturage bavuga ngo baratekanye ntabwo twavuga ko dufite umutekano nta mutekano guhari ariko se bwana ntwari ko ubundi izo nyeshyamba za adf ko ziba muri kongo zikarwanya ubutegetsi bwa uganda nkamwe abaturage b'abahutu muri aho ngaho barabahora iki kuki bashobora kwica abantu bangana batyo bagatwara abandi bunyago murapfa iki nabo abo ngabo ntibagira uwo bakunda umuntu wumva wumva bakorana nawe ntushobora kwemera kuba umwisilamu kimwe nabo akagendera ku matwara yabo naho ubanze wese akagendera ku matwara atandukanye n'ibyo bemera ni ngombwa baramwica kuko nka kominote yacu bagerageje gufata abana bacu igihe kirekire babajana mu ishyamba ariko babagejejeyo baza kubatoroka ndetse barwanye nabo babaka n'imbunda zabo bazihaye FRDC ibyo bibongerera uburakari cyane ku buryo ki noneho bashaka kwibasira abantu ba kominote yacu bitewe n'uko banze kwiyunga nabo none rero ukurikije uko ubibona ijisho rya mukuru urabona birimo bigana he twebwe icyo twasaba ni uko leta yakomeza kongera ingabo mu karere kuko ingabo zibaye nyinshi mu karere umutuzo gushobora kugaruka nta kindi twabona cyagarura umutekano usibye kutwongerera ingabo muri aka karere zikaba nyinshi ibyo ni byo byagarura umutekano ariko kugeza ubu ngubu nta kintu ubutegetsi buravuga ku bijyanye no kongera ingabo twagerageje guhamagara inzego zose zibishinzwe zitubwira ko zigiye kwiga icyo kibazo bakareba uburyo bakohereza ingabo icyo nicyo dutegereje ariko kugeza ubu ngubu ntacyo ari cyakorwa bwana nshuti ntwari ukuriye kominite y'abahutu muri turi ndagushimiye cyane iki kiganiro uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze Eh, mukomere turacyari muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri teritwari ya uvira havugwa irindira ry'ibikorwa by'iterambere kubera ibibazo by'umutekano muke birangwa mu kibaya cya rusizi vedaste ngabo akomeza iyi nkuru ugeze muri amwe mu masantere yo muri iki kibaya cya rusizi bagutura ibibazo byinshi birimo iby'abantu bashimutwa imodokari zitegerwa mu barabara n'abantu bitwaje imbunda ndetse n'ikibazo cy'amagurupe amwe amwe agenda ayoborwa n'abashefu babiri kanye kongo share ni umunyamabanga wa sheferi ya plaine de la ruzizi aragaruka kuri bimwe mu bibazo biraje inshinga sheferi yabo Aya, ibibazo bidindiza sheferi de plan de la rusisi ni byinshi cyane ke impamvu novuga nyamukuru ni impamvu y'abashefu babiri ugasanga muri groupema imwe imwe harimo abashefu babiri babiri Eh, hariho ubu twitwa abashefu kutimie aba bava muri famiye renyante kuva ku gisokuru Eh, muri constitution ya congo nibo bazwi no muri sitati y'abashefu kutimie nibo baba bazwi n'amategeko ariko ugaca usanga hariho abandi bashyizweho n'imigwi yitwaje ibigwanisho ariko iyo habaye umushefu umwe baramuyoboka irondo rikaba hakaba kumvikana hagati y'abategetsi gisirikare n'igipolisi byose ugasanga bigiye neza ku bwami rundi leonard umuturage utuye muri iki kibaya cya rusizi ahitwa mutarure yerekana yuko ayo makimbirane y'abagwanira ubuyobozi muri gupema ya kakamba rubirizi kabunambo ndetse na kagando hamwe n'umutekano muke urangwa muri iyi sheferi biri mu bisubiza inyuma iterambere aha muri gupima ya rubirizi niho hari hari abitwaje ibigwanisho benshi ubu uja mu murima bakagufatirayo n'ubu bunyene baje gupora imodoka buno buno ubu nyene ubu nyene aha mu munani mu gwanzo ugiye mu murima bagufatirayo imodoka zitambuka bakazipora inka twari dufite hano twari dufite inka nyinshi cyane baza bagatwara amajana amajana mirongo itanu mirongo ingahe batangiye kuza baza bakava bagatwara inka tugatanga ibihumbi bitatu bakagarura inka bakajyamo zitanu ariko ubu basigaye baje batwara amajana atatu batwaye ndagaruka gusa bimwe muri ibi bibazo bituma iyi sheferi ya purende la ruzizi idatera imbere umwami wayo nije imbere ndabagoye rishari avuga yuko babigejeje ku nzego zitandukanye z'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo twe batwemerera yuko bazobikemura kenshi ugenda usanga iyo turi muri porosesise yo gukemura icyo kibazo bagahita bahindura guverinoma ugasanga minisitiri de l'interieur bahamukuye sati guverineri ahavuye adakemuye icyo kibazo ubundi umushasha umaze gufata ubutegetsi agahita atangira nawe odegekwa icyo ni cyo kibazo dufise ariko ubu ngubu twizere yuko mu minsi iri imbere icyo kibazo kizokemuka mu cegeranyo ishyirahamwe riharanira amahoro rya apevov ryasohoye kuri uwa kane rivuga yuko mu kwezi kumwe ibikorwa byo gushimuta abantu mu kibaya cya rusizi byakorewe abantu cumi na babiri mu bihe bitandukanye batanga ibihumbi cumi na bitanu by'amadolari kugira ngo bari kugwe mwamenya yuko iyi sheferi ya purende la ruzizi iri muri teritwari ya uvira ihana urubi na sheferi y'abafurero ndetse na sheferi y'abavira veda sengabu ijwi rya amerika uvira radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tuve muri congo tugaruka mu rwanda aho umuryango urengera uburenganzira bw'abaguzi adecor uvuga ko ibura ry'ibiribwa ryugarije abatuye umujyi wa kigali n'imijyi yunganira umurwa mukuru n'ibyavuye mu bushakashatsi uyu muryango wasohoye mu mpera z'iki cyumweru dusoza umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumuta kaboyi yarabikurikiranye ategura inkuru ubu bushakashatsi bwakorewe mu mujyi wa kigali no mu mijyi yunganira kigali ya musanze ndetse na rubavu umuryango wa dekoro wabukoze wagaragaje ko muri iyi mijyi hari ikibazo gikomeye cyo kubona ibiribwa ndizeye damien umuhuzabikorwa w'uyu muryango mu mijyi kenshi abaturage bariyongera ariko ibiryo ntibyiyongera usanga n'imyubakire yiyongera hirya no hino mu mijyi basatira ahantu hahingwa uretse n'abatuye umujyi n'abari abahinzi ubwabo abenshi bari guhinga bahingira isoko bigatuma imiryango yabo yicwa n'inzara mu mijyi rero naho urabona ibiciro bigenda bizamuka umunsi ku munsi abaguzi nabo bafite ikibazo cy'iryo hindagurika ry'ibiciro ku isoko kandi ari byo twiyezereza imbere mu gihugu muri ibi bihe mu mijyi nta makiriro arimo bijyanye no kurya kubera ko hari abaturage benshi inama nagira bari abantu bava mu byaro baza mu mijyi mu byaro ariho hari amahirwe ubu ngubu ibyagaragajwe n'ubushakashatsi bishimangirwa n'umuryango w'abahinzi n'aborozi mu rwanda imbaraga kuri bwana joseph ntakirutimana ukorera uyu muryango yumvikanisha ko ibura ry'ibiribwa biterwa ahanini no kutegera umuhinzi uko bikwiye umuhinzi uhinze dodo afite imiti bakoresha kugira ngo byere z'inyongeramusaruro akeneye kumenya niyihe nyongeramusaruro atera azazitera ryari kuri izo mboga azarindira igihe kingana iki kugira amaze gutera bwa nyuma uwo muti kugira ngo azisorome azijyane ku isoko bityo wa muntu uzazirya azazirye zitarimo ya miti myinshi yatewe ngo bitangire bimwangize bimutere uburwayi bwinshi haba za kanseri n'ibindi umuhinzi rero akeneye amabwiriza menshi aturutse mu nzego zitandukanye kugeza ubu abafite amikoro make batuye mu mujyi wa kigali bagaragaza ko ikibazo cyo kubona ibiribwa bihagije kibagoye turahangayitse rubanda rugufi ruzarya gute icyitwa imboga twajyaga tubona imboga za mirongo itanu ariko ubu ngubu za zindi twajyaga kugura z'ijana bahambira barakubwira ngo umufungo ni abiri n'itanu ariko urabona ko abantu inzara igiye kubica heka rimwe ku munsi mu mujyi yunganira kigali yakoreweho ubushakashatsi naho abahinzi babo ndetse n'abaturage muri rusange bagaragaza ko batorohewe no kubona amafunguro ahagije yewe ko n'imyaka biyezereza nayo batakibasha kuyiha aba ni bamwe mu bahinzi bo mu karere ka rubavu na musanze bavuganye n'ijwi ry'amerika mbere muri musa musanze ibirayi biguzayo amafaranga hejuru ya magana ane mirongo itanu umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi urumva yarya ibirayi koko ni ugushakisha ibindi bintu yagura abahinzi babihinze ni bake noneho babahinzi babihinga muri rusange u- u- ubu ni- nibo bafite bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga ku- ku- kubijya bikomeye kugeza ubu abakoze ubushakashatsi bagaragaza ko hari ibyihutirwa leta ikwiye gukora kugira ngo abatuye mu mijyi babashe kubona ibibahaza ni bwana ndizeye damien umuhuzabikorwa wa dekoro ku bijyanye n'imirire hari icyo leta yakora nk'imirire myiza urabona ko leta yitaye cyane ku bana bari munsi y'imyaka itanu ariko itegeko ryagombye kureba n'abantu bari mu zabukuru badafite ubushobozi hejuru y'imyaka mirongo itanu ariho ubona bari mu mirire mibi ba bandi babura amaraso bashyiraho itegeko rituma abantu eh, batubaka mu nkengero z'umujyi ngo bubake bagenda hirya no hino kuko imijyi urasanga imijyi igiye guhura abakoze ubushakashatsi basaba ko abahinzi bakwiye kwegerwa n'ababishinzwe bose bakabakurikirana bagasobanurirwa uko bakwiye guhinga madamu beatrice w'umukiza akorera ikigo cya leta gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa no kurengera abaguzi rika nka rika twebwe tugenzura ko imiti iri gukoreshwa mu gihugu yemewe gukoreshwa mu gihugu hari urutonde rw'imiti dufite rwatangajwe rw'imiti yemerewe gukoreshwa mu gihugu noneho izindi nzego dukorana nazo zi- zigisha abahinzi uko ya miti ikoreshwa niba wateye umuti uyu munsi bakakwigisha n'igihe uzasarurira kugira ngo uzasarure bya wa musaruro utagifitemo bya bisigazwa by'u- by'umuti niyo mpamvu kujyanamo muri gahunda burya bifasha wa muturage kugira ngo amakuru ayafate kandi afatire rimwe umuryango urengera abaguzi mu rwanda ugaragaza ko bibanze mu mijyi kuko usanga ariho hari abantu benshi baba bavuye mu cyaro bibwira ko mu mijyi hari amakiriro adekora igasaba abaturage kutihutira kujya mu mijyi kuko nta kazi gahari muri iki gihe ahubwo bakaguma iwabo mu cyaro aho bashobora kubona imirimo yo gukora nk'ishingiye ku buhinzi asunta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mwumvise rero ko iyo ni indangakiganiro y'amakuru y'imikino ay'uyu munsi turayahera mu burundi aho irushanwa ry'umupira w'amaguru ku cyumweru cya munani aigle noir ariyo iri ku mwanya wa mbere by'agateganyo naho muri basketball amakipe azakomeza irushanwa ryitiriwe incungu z'uburundi mu cyiciro cya kabiri uko ari atandatu yose yamenyekanyije ku cyumweru desire hatungimana arahatubereye kuri uno w'imana iryo higanwa ryitiriwe incungu z'uburundi riba mu kwezi kw'icumi ryarabandanije urukino rwahuje remesha na rezipo nibwo rwari rwitezwe gusumba izindi umugwi wa remesha niwo watahukanye intsinzi ku manota mirongo irindwi n'indwi kuri mirongo irindwi n'atanu ya rezipo eme bitagoye amenyereza remesha amenyesha ko urukino rwabagoye cyane n'aho batahukanye intsinzi Resipo nta nta bintu binini twayirusha ibyo nayo yakinye neza ni hamwe nyine bavuga yuko babiri barakina haga- hagatsinda umwe defanzo zone yadufashije eh, kugira dushobore dushobore gutsinda Eh, kandi twashoboye no gukinisha abakinnyi bose murabona yuko na- n'abakinnyi batanguye ari bamwe bari basiga abana bakiri bato bari basanzwe ari abarizevu na- n'aba- n'abari basanzwe bakina babakurira nabo nyene babakoreye mu ngata numva twashoboye no gutuma efektifu yose ku buryo match ihera atamukinnyi arushe uwundi atakina umugwi wa rezipo naho watsinzwe uzobandanya iryo higanwa kuko ariwe warushijwe amanota make nshimirimana christian amenyereza uwo mugwi amenyesha ko akazi kagihari kugira bashobore kuzogwanira igikombe n'iyindi migwi ariko barahiganwa tuzogerageza muri iyi ndwi tugerageze dukosore ya mapete dobare ya- yabaye yacuma nibaza yuko yahora mu rugendo muri congo nawe nyene nibaza yuko atari bwaruke neza sinibaza ko nahariya pwego kugikina shampiyona bigize yagira imyimenyerezo ikwiye mu iyo tansiyo ihari nibaza yuko bishika ariko tugiye kubikosora dutahurane yuko atavye- vyama vyerade nico gituma muri entraînement tutegereza kubikosora tuereke ko mukikina mukinyi yuko jeje ni equipe jeje individuel donc batahurane mu ma- iyo umuntu ataye umupira canke Ah, utanze nabi batahuranye gusa muri je ni nacyo gituma yuko habaye koheziyo biba ibintu byiza mu mu rukino mu zindi nkino zabaye dinamo yatsinze young eagles ku manota mirongo umunani na rimwe kuri mirongo itanu n'umunani new star yatsinze tigers ku manota mirongo umunani n'ane kuri mirongo itandatu n'ane brothers team nayo ikaba yatangaje abakunzi ba basketball mu gutsinda jimkana ku manota mirongo umunani na rimwe kuri mirongo irindwi n'ane ku ntambwe ya kabiri y'iryo higanwa new star izokina na dinamo remesha yakire brothers nayo urunani rutane mu mitwe na rezipo muri basketball kandi umugwi wa Young Sisters wari muri Tanzania waraye utahukanye ikibanza c'indwi mu migwi icenda yari kwirahiganwa iryo higanwa ry'akarere ka gatanu muri basketball mu gisata c'abakenyezi ryatwawe n'umugwi wa Alexandria Sporting Club wo muri Misiri muri Young Sisters bamenyesha ko ikibanza baronse bagishima Antel Sendegeya arongoye uwo mugwi amenyesha ko bahuye n'imigwi ibasumbya ariko akemeza ko bahigiye byinshi iyo umuntu ajya mu mahiganwa nk'aha ayakuramo ikigwa rero ko nk'uko dusa n'abari ku ishuri twarabonye byinshi tutashoboye gukora muri kahise tugiye gukora muri kazoza umupira w'amaguru mu burundi naho ku ndwi igira ya munani vitaro yanganije na flambo du centre igitsindo kimwe ku kindi ni nako byagenze hagati ya olympic star na rukinzo atletico new oil yanganije na top junior ubusa ku bundi burundi sport dynamique nayo nyene yanganije na buja city ubusa ku bundi egre noir yatsinze tigre noir igitsindo kimwe ku busa niko kandi vyagenze hagati ya musongati na interstar ku ntsinzi ya musongati ekana kayanza united yatsinze message ngozi igitsindo kimwe ku busa nayo bumamuru ikaba yanyagiye magara young boys mu kuyitsinda ibitsindo bitanu ku busa inyuma y'inkino umunani egre noir iri mu kibanza ca mbere desire atungimana kigali ijwi ry'amerika
urakoze desire hatungimana tuve mu burundi tuza mu rwanda aho ikipe ya rayon sport iri ku mwanya wa mbere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu gihugu nyuma y'umunsi wa kane w'imikino jean claude munyandinda byifashe bite mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo wa kane kwa gatandatu habaye imikino ine kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya sunrise yatsinze kiyovu siporo ibitego bibiri kuri kimwe gorira fc yatsinze mukura victory siporo ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade huye butare rayon siporo nayo itsinda marine fc ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade umuganda rubavu kuri stade y'ubugesera ikipe ya bugesera fc yatsinze etenseri fc ibitego bitatu kuri kimwe ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino ine ikipe ya as kigali yatsinze rutsiro fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade umuganda rubavu rubavu kuri stade ya kigali nyamirambo gasogi united yatsinze polisi fc ibitego bibiri ku busa apr fc yatsinze rwamagana fc ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade y'ingoma mu ntara y'iburasirazuba mu wundi mukino wa ejo ku cyumweru ikipe ya musanze fc yatsinze espoir fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ubworoherane i musanze kugeza ubu nyuma y'umunsi wa kane wa shampiyona ku rutonde rw'agateganyo ikipe iza ku isonga ni rayon sport ifite amanota cumi n'abiri ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na gasogi united ifite amanota icumi kiyovu sport ni iya gatatu ifite amanota icyenda ku mwanya wa kane turahasanga gorira fc n'amanota arindwi Sunrise nayo ifite amanota arindwi ikaza ari iya gatanu ikipe ya AS Kigali ni iya gatandatu ikagira amanota atandatu APR FC iza ku mwanya wa karindwi nayo ikagira amanota atandatu ikipe ya munani ni Musanze FC nayo ifite amanota atandatu Rutsiro FC iza ku mwanya wa cyenda n'amanota ane ku mwanya wa cumi hari Etincelle FC nayo ifite amanota ane Mukura Victory Sport ifite amanota atatu ikaza ari iya cumi na rimwe iya cumi na kabiri ni Bugesera FC nayo ifite amanota atatu Espoir FC nayo ifite amanota atatu ikaza ari iya cumi na gatatu ku mwanya wa cumi na kane hari Marine FC n'inota rimwe Police FC ni iya cumi na gatanu ikaba ifite zeru n'umwenda w'ibitego bine bine naho ikipe ya cumi na gatandatu nayo ya nyuma ni rwamagana fc nayo ifite zeru n'umwenda w'ibitego bitanu tunyarukiye mu mukino w'intoki ya basketball ikipe ya united generation basketball club izwi nka ugb irimo gutegura irushanwa rigamije guha icyubahiro bamwe mu bayitangije ndetse n'abakomeje kuyishyigikira muri iki gihe iri rushanwa riteganyijwe muri uku kwezi kwa cumi rizakinwa mu byiciro bibiri hakazabanza guhura amakipe hano mu rwanda hanyuma amakipe azaba yitwaye neza akaziyongeraho andi makipe yatumiwe azaturuka hanze y'igihugu ku bisobanuro birambuye birebana n'iri rushanwa rya basketball ritegurwa na UGB twumve Jean-Luc Cyusa umwe mu bayobozi b'iyi kipe irushanwa rizaba mu weekend abiri ariko iyo tuvuga weekend duhera nko kwa gatatu kwa kane kugeza kuri weekend weekend yo ya mbere izakinwa n'amakipe yo mu Rwanda mu makipe dusanzwe dufite hano mu gihugu eh, muri ayo makipe hazavamo makipe umunani hazavamo amakipe ane eh, hanyuma ayo makipe azaba yikarifiye azongere akine kuri weekend yindi n'izo zindi tuzaba twatumiye zo mu mahanga kugira ngo irushanwa rirangire nuye neza wikendi ya novenefu muri irushanwa mu bantu bazongera guhabwa icyubahiro kubera uruhare bagize mu kwitangira ikipe ya UGB bakaba batakiriho harimo Aimable Championa na Jean de Dieu Nizeyimana yari Claude Munyandinda i Kigali
inshuti mwabanye natwe muri aya makuru ahantu ho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwe mwese mwakurikiye ibiganiro ku ijwi ry'amerika tunabararikira gukomeza gukurikira ibindi tubategurira reka nshimira na bagenzi banjye bamfashije kubagezaho ibi biganiro jeffrey mutagoma mwumva kuri mikoro ni nawe wabibegeranyirije mu izina rya bagenzi banjye